mwandanye kumviriza ijwi rya amerika radiyo y'ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri turiya cumi n'umunani muri kumwe na jodiane n'ahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya abantu barashonje barashonje sinakubwira ubwana bwinshi buriko buratubwenge kubera inzara tugize hafi amahinga atatu nta biryo dufite abana barashonje turashonje cyane aba ni bamwe mu mpunzi z'abakongomani mu gihugu cy'u Burundi neza na neza mu ntara ya cankuzo bavuga yuko ikibazo c'inzara kibugarije bataserutse ko bintu bishobora kumera nabi iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu ariko imbere kuja kwidonido y'inkuru nce ku masonga n'izindi ndafitiye ntarinze kubabwira ndababwire muri make ko perezida wa leta z'umwe za amerika donald trump yashikirije ejo ku munsi wa kabiri ko atashimishijwe n'amasezerano abashingamateka bashitseko yo kubaka igice gito c'uruhome kuri we amerika ihana na mexique ariko ngo ntabona ko ibikorwa vya leta bishobora kongera kuzohagarikwa no kutumvikana trump asigura ko ategekanya gusinya itegeko rizoba ririmwo umuriyaridi umwe n'amamiliyoni hafi amajana ane y'amadolari yo kubakwa ibirometero mirongo inani n'umunani vy'uruzitiro ku rubibe hafi ica kane c'imiliyaridi zitanu yari yarasavye ngo yubake urwo ruhome amafaranga ashika ica kane ariko arakoreshwa na leta azoherana n'isaha zitandatu z'ijoro kwa gatanu w'indwi arimo n'ayakoreshwa n'igisata gicungera imbibe cegukira ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu trump yashikirije ko ariko ararondera ahandi yokwikora mu yandi mafaranga ya leta kugira ngo yubake uruhome yipfuza atarinze gusaba ko yemererwa n'abashingamateka kubikora umukenyero mu gihe yowukora ashobora kwita mu kwita mu mutego kuko abashingamateka bashobora guca bakoresha amategeko ngo babimuzibirize abantu bitwaje ibirwanisho baraturiye ibitaro basiga inyubakwa nka zose zavyo mu munyota mu gisagara ca kumba kiri mu manuko bushira uburengero bwa kameruni vyabaye muri nondwi bituma abarwayi hamwe n'ababikoramwo bahunga kugira ngo bakize amagara yabo leta ya kameruni yegeka ico gitero ku barwanyi bo mu ntara zivuga icongereza bashaka kwiyonkora ku gihugu ngo bikukire leta ya kameruni ivuga ko abarwanyi bashika kuri mirongo ibiri bitwaje inkoho aribo bateye bongera baraturira ivyo bitaro mu gaturuturu ko ku munsi wa mbere iyo leta isigura kandi ko abantu bane barimwo abarwayi babiri bahasize ubuzima imenyeshamakuru muri ico gihugu bishikiriza ko abo barwanyi biyonkoye ku gihugu boba bashavuje n'uko ivyo bitero vyabura abasirikare ba leta bakomereka vyatumye abasirikare ba leta bakomerekera ku rugamba gucanamwo hagati y'abanyagihugu kwatanguye muri kameruni mu kwezi kwa cumi na kumwe muri bibiri na cumi na gatandatu igihe abigisha bavuga icongereza hamwe n'abashingwamanza bagiye mu mabarabara biyamiriza ukuganza k'ururimi rw'igifaransa mu rurimi rukoreshwa na leta igisata c'ishami mpuzamakungu cita ku mpunzi hcr ikivuga ko intambara zibera muri sudani yo mu manuko muri leta ya ye river bwatumye abantu bashika ibihumbi umunani bata ingo zabo kandi abaharurwa mu bihumbi bitanu nabo bagahungira mu gihugu kibanyi ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo ugutana mu mitwe hagati y'abasirikare ba sudani y'umanuko hamwe n'abayirwanya kwatanguye mu kwezi kwa mbere itariki ya cumi n'icenda ibi vyabaye haheze amezi ane hasinywa amasezerano y'amahoro yari agamije kurangiza intambara y'imyaka itanu hagati ya perezida salva kiir n'umukuru w'abagwanyi ya leta ari we riak mashar umuvugizi wa hcr babar baloch yabwiye ijwi rya amerika ko iyo mirwano ibera inyuma y'igisagara ca yei hafi y'imibe na repubulika iharanira demokarasi ya kongo na uganda baloch avuga ko benshi mu bahunga n'amaguru muri kongo ari abakenyezi abana hamwe n'abatama avuga ko bashika barushe bamaze kuhashika naho ntibyorohe ko baronka aho bakirirwa radiyo ijwi amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu burundi ni ku mirongo migufi ya short waves kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugoroba turi kuri cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri ahandi mutwumva ni kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburunguko na facebook voa radiyo yacu ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi ry'amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nongere ndabaha ikaze bamwe mu mashingamateka mu gihugu cy'u Burundi babona ko ikigo kijeje kugenzura imfungurwa n'imiti coshigwaho hamaze kuboneka uburyo bukwiye n'amategeko mu ntumbero y'uko kizogira akamaro babishikirije ejo mu gihe hari umurwi w'abashingamateka wagize urugendo shure mu gihugu ca Kenya mu ntumbero yo kuraba ingene ico gihugu coshingwa ico kigo coshingwa hisunzwe ibindi bigo vyo mu bihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko mugenzi wacu Raymond Nzimana yarakurikiranye ibikorwa vyabo mu amashingamateka ku munsi wa kabiri Ico kigo gishaka gushingwa mu Burundi kugira kigenzura ibijanye n'imfungurwa hamwe n'imiti citwa Abrema mu mpfunyapfunyo y'igifaransa impari zibonekeza cane mu bijanye n'imiti aho abashinga amateka bagize urugendo mu gihugu ca Kenya babona ko bisata vyo kuvura bigengwa n'amategeko atandukanye kimwe kimwe ukwaco aho ni nk'ubudandarizo bw'imiti farumasi mu rurimi rw'igifaransa abavura amaso hamwe n'abavuza imiti y'ikirundi umushinga amateka amede misago abona ko itegeko rigenga ico kigo ryo kwihutirwa eka hakamenyekana naho cegukira afatira kuvyibonekeza mu badandaza imiti y'ikirundi usanga ari amasosiyasiyo yemererwa gukorera ku mugaragaro kuza imiti y'ikirundi mugabo mu by'ukuri ugasanga nta tegeko abo bantu ribagenga rihari ugasanga hariho abantu uno munsi muhura bayerereza imiti mbere ndetse na tagisi bakayitanga uyu muti uvura ibi uyu nawe uvura biriya uvura indwara zose ntugasanga mu by'ukuri abo bantu nta tegeko ribagenga rihari nta n'umuwotorite dutere wubaza ibijyanye n'abo bantu afatiye akarorero gukungena ikigo bbn gikora icegera ca mbere c'umukuru w'inamashingamateka abona ko ikigo abrema kitoshingwa ihutihuti agatoni rwasa avuga ahubwo ko hobanza kurabwa ivyankenerwa vyose kugira ico kigo kizogirira akamaro igihugu bbn nayo nyene ubwayo aparama itari sufizama ekipe kugira ngo ishobore kugira n'iyo kontrol dokarite naho iryo tegeko boshaka kurishiraho naho izo otorite zogomba kujaho inofodere pa yuko zijaho juste kugira zijeho purafomu ifodere yuko zijaho zifise uburyo buhagije kugira ngo by'ukuri zishobore gukora turashaka kwihuta tukabishiraho bitari byene tugiye ugasanga n'ubundi ntacyo bitumariye ntacyo bitwunguye iciyumviro cunganiwe n'umushingamateka Jean Bosco Muhungu avuga ko ibijanye n'ico kigo ari ibikwiye kwitonderwa kuko kizokorera mu bisata biraba ubuzima bwa kiremwa muntu turashobora kwihutira gushyiraho aya mategeko kandi itegeko riyije rirabaye rafurapa izi nzego zari zihari mugabo ata solisiyo yindi ziporopoza zikaba zirahana ibi bintu uko byari bisanzwe bimeze bigahagarara kandi ata alternative zikereya nkavuga nti rero ku bwanjye abrema irakenewe mugabo nta nzira ikirasha ikirasha kuko dushobora kugira ibintu mu kwihuta tugasanga tugize ibintu bisubiza inyuma cyane n'intambwe twari tugeze cyangwa rigaca riba rya tegeko rigenda rikamara iminsi rigaca rigaruka ngaha ngo tugiye ubwa kabiri umushingamateka reveriye nzigamasabo umwe mu bashingamateka bagize urugendo mu bihugu bibanye naho yemeza ko bitihuta avuga ko bikenewe mu ntumbero yo kwisunga iby'akarere ku neza y'ivyimbugwa canke ibihingurirwa mu Burundi ni iby'akarere bashaka ati ibintu bivuye i Burundi bishobore kugenda i Rwanda atangorane kubera ko dufise na twebwe laboratoire yanuze ya Brema ikomeye ibintu by'u Burundi bishobore kuja i Rwanda bishobore kuja i Tanzania bishobore kuja muri Kenya muri akarere ka communauté East Africaine sinovuga yuko byihuta cyane sinovuga yuko naho nyine bidakenewe kubera ko turi mu karere kamwe turakeneye yuko ivyo dushobora guhingura bishobora kugenda mu karere ka communauté est africaine vyemewe mu gihe ibigo biba bigiye umukuru w'inama nshingamateka pascal nyabenda abona ko ibisata vyose vyogengwa n'amategeko yavyo aha akavuga nk'ibijanye n'amagara y'abantu hamwe n'ay'ibitunga kandi ubushikiranganji bufise ico buhurirako n'ivyo bisata bugahabwa ikibanza ikigo abrema naco kikaza kiri hejuru y'ivyo bisata kuko kizogenzura vyose ibujumbura remunzi imana ijwi rya amerika
amakuru avugwa mu gisata c'impunzi tuyahereye mu gihugu c'uburundi ahavugwa ikena ry'ibifungurwa mu ikambi y'impunzi z'abakongomani bahungiye mu burundi izo mpunzi z'abakongomani bavuga ko abana batanguye guheba amashure kubera inzara bagasaba ishirahamwe pama riraba ibifungurwa kunyaruka kugira ngo rirabye ico rikemura muri ayo makambi atandukanye ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu mucankuzo fidel antoine sabimana mu gihe impunzi z'abakongomani bari biteze guhabwa ibifungurwa bizomara ukwezi itariki zine z'uku kwezi kwa kabiri izo mpunzi zimenyesha ko abambere bahawe ivyo kurya kuri uyu wa mbere itariki cumi n'imwe aho naho bariko bahabwa ibiharage amavuta n'umunyu ivyo bavuga ko vyonyine atanzara biriko birabavuna bikabatuma bama mu madeni adahera nk'uko bivugwa n'uwo mugabo ni ukuvuga ngo abantu barashonje barashonje sinakubwira abantu nda- ndakubarire ubu tumaze guhembura ubwana bwinshi buriko burata ubwenge kubera inzara numva ko habayeho kutita ku mpunzi cyane cyangwa se kutareba uburemere n'ubukene bw'impunzi mu bantu barashonje sinkubwira kandi uca usanga buno bukene abantu bafite buzafata amezi menshi abantu bagenda bafata amafaranga yo kubyara ah, nimba afashe vemire kugira ngo ahembure abana biwe ejo zikazabyara andi mafaranga usanga aguma yishura indya igihe azoguma afata agenda aguma yishura indya ugasanga biteye ubukene burebure mu ngo ico kibazo co kudahabwa ibifungwa bikwiye abakenyezi nibo ba mbere gihanze nk'uko bivugwa n'uwo mukenyezi ari mu ikambi y'ibwagiriza komine butetsi intara ya rwigi mu buseruko bw'uburundi ni ibintu bibabaje kandi biteye ubwoba murazi ko twari dusanzwe dufata ibiryo ku itariki zine ubu tugize hafi amahinga atatu nta biryo dufite abana barashonje turashonje cyane kandi abagabo iki kibazo ntibukimenye cyane nkatwe abagore nitwe kibangamiye cyane turasaba pamu igerageze nyabuna ikora ubushakashatsi bushoboka batugeragereze baze baduhe ibiryo kuko turagowe baduhaye ibiharage ni bike amavuta ntaco bitumariye turashonje cyane mudutabare abana barashonje mugerageze nyabuna muzaba mukoze cyane no mu ikambi ya kavumu zone minyari komine n'intara ya cankuzo naho nyene mu buseruko bw'uburundi ico kibazo c'inzara kiravugwa uno mukenyezi wo muri iyo kambi avuga ko abana batanguye guheba amashuri kubera ikigoyi hivi kwa hivi tunafika wakati wa njaa kabisa, wakimbizi wako na njaa sana. Watu...
muri ino minsi turi mu gihe c'inzara impunzi turafise inzara bikomeye abana batanguye guheba amashuri kubera ikigoyi ubu turari mu zindwi zitatu mu nzara mu gihe twategerezwa guhabwa ibifungurwa itariki zine none raba ubu turiko tubihabwa itariki cumi na zibiri kandi tugahabwa ibidakwiye ibiharage n'amavuta gusa hamu na leta mudufashe cane turonke ibifungurwa kuko n'abana ntibaciga kubera inzara turibaza uko tubagenza turafungura iki ehe tumaze imishambi itatu twiruka turondera ico rirenze turiruka turose utwo ku murango mw'ijoro turaruka gushika ubu turabona ko abana bacu bazotugwako kubera ikigoyi Hivi hatutakula mpaka kwa leo, tuna- tunatarajia hata kuzika watoto juu ya njaa.
mw'ishirahamwe gita ibifungurwa ku isi pam babwiye ijwi rya amerika ko ico kibazo kiri mu makambi y'impunzi yose ari mu burundi pam menyesha ko vyaturutse ku midugiza n'ivyo bifungurwa yatevye mu nzira bakizeza izo mpunzi ko atagihindutse mu ndwiza bashobora gutangura gutanga umuceri ibiharuro dukura mu ishirahamwe gita y'impunzi hcr mu burundi vyerekana ko impunzi z'abakongomani bahungiye mu burundi barenga agati ibihumbi mirongo ine abataba mu bisagara bari mu makambi y'impunzi ari mu ntara z'uburaruko no mu buseruko bw'uburundi mu ntara ya cankuzo mu buseruko bw'uburundi fidel antoine nsabimana ku bw'ijwi rya amerika Fidel Antoine Nsabimana arakenuye abarundi bahungiye mu bisagara bitandukanye muri Uganda nabo bavuga ko bakomerewe kuko ubuzima bw'ibisagara butoroshe naho biruko hari abariko bariyungunganya biciye mu kunyonga amapikipiki ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu muri Uganda Ignatius Bahitsi muri uyu mujyi wa kampala ubuzima bugenda vuba cyane bisabwa ko umuntu akoresha ubwenge bwose kugira ngo ashobore kubaho abantu benshi kuri miliyoni itanu zivuga kuba muri uyu mujyi bakora imirimo mito mito y'ubucuruzi kandi kampala ni umujyi w'abantu bataryama kuko abenshi bakora ijoro n'amanywa rero izi mpunzi z'abarundi zahisemo kuba muri uyu mujyi nazo ni uko zabigenjeje zatangiye ishyirahamwe ry'abatwara moto kugeza abagenzi hirya no hino mu mujyi so mu gutangura asosiyasiyo gutangura imoto urabona ubuzima bwo ngaha burazimbye kandi buragoye twarashoboye gu- kumvikana n'aba- n'abaganda bamaze kubona iki- ukuntu batwizera bo hagati yabo ntibizeranye bashaka kuza baduha imoto buri haka umunsi maze kureba ku munsi rero abonye ukuntu muzaniye amafaranga avuga ati oke moto izura itahana uzorondera yo kurya bamwe bamwe dufite imiryango dutungiye ngaha haseri ngaha kampara nta kidufasha ku bijyanye n'ibintu byo kurondera ibintu byo ku byo kubaho inzu indya n'ibindi niho rero haciye havamwo nka shefu wabo ndavuga ati tugire agashyirahamwe turaba ukuntu twakwiyunganganya naho imoto atari izacu kugira ngo tuze turaba ukuntu twashyikira izacu duce tugira ngo gashyirahamwe utwo dufaranga tuba twaziganije kese nimba ari igihumbi turafise uduhera dushyiramo muri kese buri indwi indwi umwe wese ategereza kuzana hariho bita lo sociale hariho ayo bita warfare ayo bategereza kubika muri kese saving aya mahera rero hageze umuntu agira ikibazo duca twiga kayi twara bati nabyo genda gute kata kibazo afise kafise umugore akaba atari karakora bigende gute warfare tuyamuha nk'uko nyene nta nyungu azana lo sociale agize ikibazo ayatwaye atwara uko nyene ntayagarukana nyamara ariko rimwe na rimwe aka kazi nako ntikoroshe kuko nako kagiramo ingaruka mbi bamwe nk'abadamu bo bari baragatangiye bahisemo kukareka dufata ku ngufu twe nk'abantu b'abagabo bagusumira ingufu bakaguhenda bakagutwara iyo mu cyaro mu ishyamba bakakunabi twarabihebye duhebera abagabo kubera bo barafite uduku two kwigwanira bobo ntacyo twe duca twemera tugakora ibikorwa byo muhira muri aka kazi kacu duhura n'ibibazo byinshi bitandukanye cyane cyane nk'iyo bamenye ko utari nk'umuganda turakunda kugira n'ingorane ugasanga ukoze nk'amasaha arenze barakubwiye nabi n'imoto bagaca bayikwaka n'abapolisi bashobora no kugufata bakakwigenza ko kumbure bagusaba ibyangombwa ushobora no kubitanga ariko bakaguca n'amande niyo mbo akazi ko gutwara moto ko kumva ni ibibazo ni hamwe umuntu yabura uko aba yagize iki gihe dufite n'uze dufite ibibazo byinshi ugenda gutya ukabyuka mu gitondo ku mugoroba bikarangira bavuze ngo urakaramba bivuze ngo hari ika nyinshi izo kwibwa izo guhohoterwa ubwo rero twaje gutwara moto kubera ko twabuze ibyo turi bukora urabona ko turi gusaba amaserivisi yo kwiga ibyo ari byo byose ariko abatwara moto babona ikibatunga n'imiryango yabo muri uyu mujyi ubuzima bugenda ku muvuduko uhambaye ukaronka amahera agutunga ukaronka ayo uriho inzu ndetse ukashobora no kuronka n'ayo ashobora gutunga arayugura ibigutunga ukurikije ibarura riherutse ryakozwe n'ikigo cya leta cyita ku mpunzi gifatanyije na HCR umujyi wa Kampala utuwemo n'impunzi zisaga gato ibihumbi mirongo itanu kuva mu bihugu bitandukanye byo mu karere harimo n'izituruka muri Somalia na Sudani y'Epfo kandi vuba akaba haratangiye no kuza impunzi zituruka muri Syria hamwe na Afghanistan aba bose rero bakaba bakeneye kubaho mu buzima bwiza muri uyu mujyi Ignatius Bahisi ijwi rya Amerika Kampala
nuko Ignatius bahizi arakenuye mu ikambi ya mahama iri mu gihugu cy'u rwanda naho urwaruka ruriko ruhimirizwa gukunda ishure no kurwanya ubuhumbu abakobwa basama inda zitifuje hamwe n'abahungu banywa ibiyayuramutwe nabo bagahimirizwa kubiheba bica mu migwi ndangakaranga itandukanye mugenzi wacu i kigali pierre claver n'inkuru aheruka kubagendera baramubwira uko babigenza
uwo ni umugwi w'abagore barenga mirongo itatu bakuze hakiyongera ko n'urwaruka rw'abakiri bato mirongo ibiri na bane bagiye hamwe bagira umugwi bise ngumiriza akaranga bakorera mu ikambi ya mahama kugira ngo bahanure urwaruka rw'abakobwa n'abahungu babicishije mu mbyino n'ibindi bikorwa ndangakaranga kugira ngo bave mu buhumbu umupfasoni nduwayezu jacqueline niwe atwara uwo mugwi
twebwe turifuza gutahana urwaruka ari ruzima nta n'ikindi kituraje ishinga aho tumariye kubona yuko ibintu bitera biyangara aho urwaruka ruri ngaha rwataye umuco noneho duca twiyumvira yuko twogira icyo dukoze twarafashije abigeme benshi abana bariga neza ubwa kera wasanga buzuye ngaha aye muri aya mavirage batiga ariko ubu uye umwana wese akubitirwa kujya ku ishuri yego abahungu mu kubigisha ibyo guheba urumogi twafashe umugwi muto muto umuhungu umutuma uwundi umutuma uwundi rero ngaha aye mu mugwi wacu turerekana ibizira kirazira kuyerera kirazira kwireshangishwa kirazira kuvuga ibyo utabajijwe nta mukobwa agenda ijoro tukereka abahungu ingene bo kwitegura kuba abashinga ntahe n'ingene abakobwa bo kwitegura kuba abapfasoni mu rugo ibyo rero tukabicisha mu mbyino mu bitito mu bisokozo no mu migani eka no mu mbyino za kera shisha nk'akabyino gahanura twumva ngoma y'ikigwa ndamuzanye yuhu yuhu ndamuzanye abagize uwo mugwi bavuga ko hari abakobwa benshi n'abahungu bamaze guheba ingeso mbi kubera inyigisho zabo muri abo harimo abakobwa bari baratwaye inda z'indaro hamwe n'abahungu banyura umugi n'ibindi biyayuramutwe turahari bamwe baramaze gukebanuka ubu nta bakigira indara cyane rwose ngo batware izo nda z'ishushu cyangwa ku muhanda ngo noneho barabuyera mu ijoro bagira gute bagiye ku ishuri aragenda akiga akongera agataha bwacya mu gitondo akongera agasubirayo abana tubahanura bakomeze umuco kama wacu b'abanyokuru n'abasokuru bacu Ba- uyu mugwi tuwurimo ni ukugira turabe yuko twabagarura hakiri kare tubagarurire hafi Eh, barakora ibintu bibi baratwara amada bara- barayerera mbese twebwe kera ntitwayerera twaraguma mu rugo tukoza ibyansi tugakubura tugasasira ba mama hasigaye tugakamisha nayo abubu n'umushinga nayo ntibakikora aza kukuresha utamuzi ego ntabwo twamumenya twabona tugenda Mm, naye abubu abubu nti- bagenda batwaranye ku rutoke ibyo rero nibyo twari ko turarwanya mbere mu mugwi twarashoboye kuzanamwo n'abigeme ba- bigeze kubyara bagatwara inda bari ngaha mu nkambi turabasubiza ku ishure ubu bose bariga iruhande yabo hari n'abandi bagize krebe intahesha ku karanga abo bobo baracishamo bagakubita n'umudiho w'ingoma bakongera bakawutamba umutama ruvyogo pye claver niwe atwara uwo mugwi atangura aducishiriza ko akabyino bakunze kurata mu biteramo bitandukanye ngo ubumwe bw'abakera bwari buhambaye amahoro ntagende nyarukira mu mpera usukuru wacu yahora bigendera amahoro ntagende nyarukira mu mpera umubanyi iyo yatega umubanyi ntiyaryama amahoro ntagende nyarukira mu mpera ni ukuvuga rero abantu bakwiye kujya inama n'ingingo amahoro yo kwiganza mu nkambi ya mahama ibintu by'imico kama biratwubaka ni ukuvuga iyo kerebe duca tuja mu bantu ababyeyi bareze ibibondo bose bo mu nkambi ya mahama tukabasaba i- abana turafise abana twigisha imico kama tukanabigisha no gukunda ishure iruhande yo kwigisha akaranga kugira ngo abana bakiri bato ntibatwagwe n'ingeso z'ubuhumbu iyo migwi irafasha guteramisha abantu mu biteramo bitandukanye canke imanza haba i kigali canke ahandi batumwe ko maze nabo bakahakura amafaranga yo kwibeshaho no kugura ibikoresho intego yabo nk'uko bavyivugira ni ukuzokwiragira mu mazone yose uko ari cumi n'umunani agize ikambi y'impunzi y'abarundi ya mahama kugira ngo ntihagire umwana n'umwe asigara muhira atagiye ku ishuri kubera ingeso mbi pye clave niyo nkuru kigali ubwijwi ry'amerika
Pierre Claver niyo nkuru arakenuye izi nkuru zose zivugwa mu gisata c'impunzi haba mu Burundi muri Uganda canke mu Rwanda mushobora kongera gusubira kuzikurikirana muce kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com abakunzi b'ikiganiro c'amagara y'abantu ntiturabibagira uno munsi mu kiganiro c'amagara y'abantu tugiye kuyaga ku ndwara y'amara bayirinda gute hama iyo umaze kwigwara ukwiye gukora iki reka mugenzi wacu diane ndonse akiyakire muganga caritas nahimana yanonosore kuvura bene izo ndwara hama baduge ku kiyago muganga caritas nahimana asigura ko indwara z'amara ziri ubwoko bwinshi akarorero ni nk'iziva ku migera canke izibonekeza mu bivyimba ariko rero aha arasigura izikunze kwibonekeza ku bantu benshi indwara ahanini mu burundi bavuga ngo indwara y'amara ni iyo ndwara twebwe nk'umuganga yanonosoye iby'indwara zo mu nda duca dusubiramwo ukabaza neza uwo murwayi ingene asohoka usanga akenshi afise ikibazo cyo gusohoka ku mwanda mukuru hari aho biba mu byo yuko adasohoka akamara nk'iminsi itatu ine canke bigahinduka ukamenga yaciwemwo yagize diyare canke akumva yuko umenga ikintu yariye ahubwira ati jewe harahera eh, umunsi wose mfunguye rimwe mugabo ukamenga noba nariye ibintu byinshi muri ibyo rero hari n'igihe umurwayi aza no muri ibyo byose mvuze atana kimwe afise akubwira ati ndafise akantu k'ububabare katamva mbabaje cyane muganda akamaranye igihe muganga avuga ko indwara y'amara ko itoroshe ko bahuta bayimenya kuko hari ibindi bimenyetso bidahagaze ahanini kumara gusa nko kugira ibirungurira ni nubwo ubushakashatsi butarerekana neza icyo iyo ngwara ivako uyu muhinga mu kuzivura aravuga bimwe bimwe mu bishobora kuba inkabuzo z'indwara y'amara hariho ibintu byinshi bituma iyo ndwara iboneka cyane ni cyane cyane ibintu bya siteresi umwitwarariko urenze ni ibintu by'imiti aha twavuga cyane cyane nibaza ko uruhara runini rwerekana ko iyi ndwara iriko iraboneka cyane cyane ngaho iwacu ni ibintu byo kurya imiti umuntu yiyandikiye uragwara giripe ugafata amantibiyotike hariho ikintu bita siporofokisasine umenga kivura ibintu byose hariho kugura imiti byoroshe atanuwayikwandikiye harimwo o, gufungura ibintu twakwibaza ko bishobora kuba bifisemo uruhara ibintu by'ama insekitiside ijya miti bakoresha mu gupompa ibyamwa yica udukoko ijya miti babikisha ibiharage babikisha ibyo birimwa byose umuntu yimbuye muganga Caritas Nahimana avuga ko iyo miti ikoreshwa mu kubika ibifungurwa iri mu yonona amara cyane uyu muhinga abandanya avuga ko kugira ngo umurwayi wayo avugwe neza bisaba ko umuganga amufatira umwanya mu kumwumviriza aha kandi ukuyavura bihagaze ahanini ku mibereho umurwayi agira mu bijyanye no gufungura umurwayi afise amara atameze neza arinda gufungura amavuta make arinda gufungura imboga kenshi hariho ibintu tuvuga ngo agabanye gufungura ni bimwe by'amasombe ni gufungura ibiharage byumye ni umurwayi agumana imboga hafi kandi amavuta turazi yuko arakenewe mu mubiri mugabo yagiye kuba menshi yose aronona hanyuma rero hariho n'imiti dutanga kugira ngo twongereze ayo mara ashobore gukora byoroshe twavuga nko kuyongerereza inguvu ariko ahanini bihagaze kuraba icyo umuntu akeneye gufungura hakenewe kumenya ko umurwayi agwaye amara adapfa gutoragura ibyo agenda afungura haciye hose nawe ku bavuga ko bafashe ibinyobwa bimwe bimwe bituma batura umube bishobora gutuma batezurirwa igihe bafise imisonga muganga Caritas ahubwo arabibihanikiriza ibyo byo kunywa nka koka canke ay'amazi libwason gazeuse bijya ahubwo abantu benshi baza bavuga ati ahubwo ngira nturike bica bituma ahubwo yongerekana n'ibyo byo kuvyimba mu nda rero zo koka izo bwason gazeuse turazibuza ahubwo ku muntu agwaye amara kugira umuntu yirinde ingwara y'amara arasabwa kugira inguvu mu isuku agirira ivyo yihereza twariko turavuga ivyo berekeye gutegura ivyo dufungura ayo matomati ayo makaroti ivyo byose bipompwa imiti kugira ngo umuntu aje kubigura bikimeze neza iyo dushitse muhira aho tubitegura twobironga rwose tugashira ko ngira ni bake bashobora kuronga ivyamwa bashize kw'isabuni bakabironga cane hanyuma kandi twogerageza tugafata imiti abaganga batwandikiye kwiha imiti si byiza muti wose urafise icyo ugenda wonona mu nda cyane cyane mu cerekeye utuntu cyo twokwita microbiote intestinale ni utuntu tw'amamikrobe mugabo asanzwe mu nda y'umuntu kugira ngo amufashe iyo miti rero ayo ma insekitiside ibyo binini bigenda bituma ibyo bintu bihungabana bigatuma yamara atagikoze uko yategeza gukora icyo kumenya ni uko bishika amara akava mu kibanza cyayo mu nda agasohoka igihe umuntu yafashwe n'indwara yo gucibwamwo umwanya muremure nubwo ku bindi bimenyetso umurwayi atihuta kuja kwivuza uwo vyashikiye uko wewe muganga Caritas avuga ko acanyarukira kwa muganga kandi ko baheza bakayamusubizamwo bitagoranye ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika Diane Ndonse arakenuye hari indwara igusonga wumva ushaka kumenya uko woyivuza canke woyirinda twandikire kuri radio yacu arobase gmail akaburungu.com hama natwe tukuronderere muganga wakoze kumviriza ikiganiro iwanyu mu ntara wateguriwe wongera ushikirizwa na Joe Diane Nahazwe Facile Gebehu yegeranije amajwi hamwe na ingénieur Adresse Atvaje muhinga bw'ivyuma twembi turi batatu twifurize kubandanya mururanirwa mu vyo murimwo tuzongere ejo nkaho twahereye